Hello, people. This is Talking Rex, and your live with us on the episode Taking Sides, the Rex and the Ritas. And today I have here with me some guys who want to tackle a man pleasant for <laughs> for her comment about she would broke guys fall in love. Yeah, she said that broke guys shouldn't fall in love because they are lazy and broke. So I have two guys who want to really talk to MM. As I think this is going to be direct, and they they say they they <laughs> they want to just tell her things she needs to know why broke guys should fall in love. I have with me Abravin. Abram, what's up? I'm good. I'm good. No problem. I'm good. I'm fine. All right, and I have here with me Greatest too. What's up? I'm good, I'm fine. I'm just here from MM. I want to talk to her directly. MM, <laughs> they've come for you. This is this is strictly for you, MM. MM, please. And all right, okay. So, Abravin, let's talk. Should broke guys fall in love? um, talking rex please eh? i want to use pigeon here because <laughs> wetin mm they do now They they dey vex me <laughs> why why sh why should mm say uh, broke guys should not fall in love i don't. understand if you check very well sef her boyfriend sef he fit don broke before if you no give am small money to to to. to. she no she no get boyfriend she no get boyfriend she oh. find rich men. oh she no get boyfriend, no get boyfriend. na those kind girls dey follow uh, uh, uh, how they dey call them sugar daddy sugar daddy make go go hustle for come dey give you then when the wife catch you now, you go break your leg mmc ma tell you make you use your head o oh. as we dey like this now even if we broke at all at all e get wetin we go fit give you make you go like so broke guys get fall in love dey hear me by my broke guy get follow so you need to go find one boy may may love you because i know say one boy dey there may broke but he love you but he no know say one thing come talk to you so make you know wetin you dey talk sometimes mm. okay okay greatest what talk wetin you go talk now for this matter. wetin me i wan talk be say mm you no try at all mm you just dey i know you go marry for this life you go find boyfriend wey be say he broke una hustle together get money you no go find the one wey love you know wetin you do find get the money find broke guy wey get money broke guy wey love you dat where i talk say ben naija for that ben naija thing boys dey there wey don carry ben naija be house buy motor dem come marry you no dey talk say bro guy date bro guy my girl you dey hear me ba. <laughs> okay this is this is really very funny but why did you guys just choose to use pidgin english now. we dey vex wetin mm dey talk so we dey vex. ebra you too dey vex. well i dey vex too for i dey para for mm if i say mm sef me and she go fit get problem why she go say bro guys no get fall in love i no understand you wan go date boy wey don already get money may you no even know how to get the money but you wan still chop the money ma tell you mm see ma tell you eh if you see any boy wey get money ask am where i take get that money if he never broke for life before so make you just know your side know your know the way they take waka no go follow rich boy make no know how he take get the money. They okay okay but I know something I eh, get wetin mm talk that the mm no necessarily talk say eh, um, her definition of broke guys be say na guy wey no get vision He say the guy fit broke but e fit no get plans e fit no get any um, goals for the future she say na that person be broke guy He say she dey talk say broke guy no be person wey no necessarily no get money how you see am na better talk be that. Uh, broke guy broke guy if you no get money you dey broke all of us we know even we maybe niggas we know but we know say the money wey we dey try wan cater for we get plans no be like say we wan just make the money like that we get plans for ourselves no be say broke guy go just dey then you say broke guy no get vision Broke guy na person wey no get vision mm just reason reason make you know wetin you dey talk o oh, make you know wetin you dey talk. <laughs> okay this is very interesting. mm mm just if you hear wetin charles talk that time charles say broke guy na just person wey just dey temporarily broke like for now if you just get ten thousand say him dey broke no be say broke guy be say you no get vision some broke guys get vision wey dem fit come marry you sef carry trap board you no know he say broke guy stop that thing o. Oh. okay okay okay now make we talk this one eh una know say eh, sometimes we dey reason na girl dey determine broke guy because guy fit get money him think say him get and then one girl fit just comot come see the guy as broke guy like girl fit dey date person wey get ten billion for im account e say that guy dey broke like you know say like somebody like dj copy now otedola daughter if you get three million naira for your account and you go dey ote dollar data you know say you broke. you don broke o. you broke scara you broke you broke my guy. but wait before i talk this e be like say talking rec sef don dey vex so you no dey use pidgin english dey follow us how far great as i see am. <laughs> no una just carry me put inside the pidgin english now. na so na na so you need to use pidgin e don dey vex too. no no be say no be say i dey vex and eh, no be say i dey vex my own be say i wan understand why whether really really broke guys get to follow because like all of us as guys like this we dey get series of stories of brokenness and many a times our relationship no dey secure because say the girls dey find guys wey get bar abi no be so na so na so they dey find guy wey get bar and then na dey make us as guys now feel like say no talk to me you never get money like say na na money be everything like say love no really count na money and na this thing dey make many girls dey enter wrong hand dem dey go fall into the hands of people wey no love them but dey get money. Uh-huh. and mm and mm abeg i get one i get one talk for you see you no know who you go really fall in love with o oh. you no know who be your husband you know as love dey be love dey say love is blind but your own love the love fit blind you go marry broke guy i mean no even get plan no even get vision but you love the guy so just use your head well yeah just waka well waka well. okay say love love dey blind omo but this time around girls their love dey see road o oh. abi george. love dey see road o oh, love dey see road this time like the girls na i no wan hear sha i no wan hear anything love na love dey love no blind again if you no get money no hide your face o oh. open face make person help you all right and you know say na this issue of um, i want to date a a a and a guy that have arrived i want date guy wey carry benzo i want date na me pan dey loss everywhere na all this date guy wey get money date guy na make you see yahoo plus a lot of rituals girls just dey kill them anyhow and all of that so i no know una go see put mouth inside this matter or people wey dey lis ten to us o say is it really good for a broke guy to fall in love thanks for joining us, uh, joining us on this episode my name is talking rex and we are still waiting to hear from you you can um, comment on our facebook page the question is out there and we want to believe that um, you really had fun talking with abravin and greatest Ebrahim, eh, any last word for people with the year, like for girls and young guys with the out there any last word for them. Eh, I just get one last word for una make una no lis ten to um, back. and for guys make dey try hustle just hustle make girl no make you you go carry um, pint to buy I beg just hustle well guy. oh, the way they talk like you like this mm o no mm just the mm wetin mm talk i for like meet mm sha o oh, make we just reason one on one. okay no no worry i go call mm come for the show all of us go sit down with mm una go talk with mm directly face to face george how about that. na so na me i dey wait oh, i dey wait for that day i dey wait for mm na personally people like mm na dem dey go date all the yahoo boy wey dey buy benz na dem na dem na person like mm na dem dey dey wait for to go use pan buy benz you go see am. <laughs> all right thanks thanks very much people for for joining us Please stay tuned on Ecom Connect. We have another episode coming up soon. Have a very wonderful, pleasant day.